turashimire komanda nyakumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti bakunze muri kumwe natwe mu rwanda muko mutwumva ku mirongo ya fm ijana na kane n'ibice bitatu abari mu burundi mukatwumva kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri abari uganda mu karere ka kisoro namwebwe muratwumva kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi ry'amerika ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mbwe gushikirizwa na jowe diana nininahazi urunani ruhurikiyemo abashingwamanza mu rwanda rwahagaritse by'agategekanyo abanyamategeko baba baba ijana bagirizwa kwitwara nabi mu kazi kabo haba hari amakosa atandukanye abantu bashobora kuba bakurikiranyweho abavuga wenda bashobora kunanirwa kwishyura imisanzu y'urugaga hari abajya bakora amakosa mu buryo bw'umwuga mbese abantu bagagirana amasezerano n'abantu ntibayubahirize ibyo byose rero nibyo komisiyo isuzuma hanyuma komisiyo ikaza gufata icyemezo Moise Nkunda Barashi ni umukuru w'abashingwamanza mu Rwanda muraza kumwumva handi hato ishami rya onu ry'itamagara abantu ku isi oms risaba ko imiti ibiri ivura ebola ikoreshwa cyane gusumba uko biri nabyo twabibateguriye naho muri etiyopiya hafi igice cya kabiri c'abanyagihugu bo mu ntara ya tigreya bugarijwe n'inzara hidonido yano makuru ni mukanyisasi reka amakuru yacu tuyahere mu gisata c'amagara y'abantu abahinga batanga icizere c'uko ebola uko yica ubwa mbere atariko bikiri akarusho bavuga ko kahabaye bakagakesha ahanini imiti ibiro ivura iyo ngwara ariyo imazebe na ebanga oms ihimirizwa ikoreshwa ry'iyo miti nk'uko muvyumva muri ino nkuru ya mugenzi wacu fidel niyongabo robert fowler umwigisha muri kaminuza ya toronto muri canada avuga ko intambwe zashizweko mu myaka cumi irangiye ivyafashije bikomeye mu vyerekeye kuvura indwara ya ebola amenyesha ko umugera w'indwara ya ebola wahora ubonwa ko uwanduye atayandi maherezo atari urupfu ngo yamara siko ibintu bimeze muri iki gihe fowler avuga ko kwitaho neza abagwaye ebola hamwe n'ikoreshwa ry'imiti ihari muri iki gihe imnazeb na ebanga bituma benshi mu bagwaye iyo ndwara bakira yamara nta biharuro bigaragara yatanze ivyasabwe n'ishyirahamwe oms vyakurikiye igeragezwa ry'imiti ku ndwara ya ebola muri repubulika ya demokarasi ya kongo hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri igihe iyo ndwara yiyadukiza muri ico gihugu muganga janet diaz ajejwe imigambi yihutirwa y'ivyerekeye ubuvuzi mu ishyirahamwe oms yabwiye abamenyeshamakuru ko iyo miti hari muri iki gihe muri kongo yamara ko hakiri ibigikenewe gukorwa kugira abantu bashobore kuyironka mu buryo bworoshe kurushiriza amenyesha ko ari cyo kintu boshimikira ko kurusha ibindi muri iki gihe
fidela niyo ngabo urakenuye turaza kongera mu mwanya ariko tubanze tunyaruke gato muri etiyopiya aho abagera ku gice c'abanyagihugu bo mu ntara ya tigreya bakeneye imfungurwa vyihuta mugenzi wacu ejo ni mukankusi abandanye n'ino nkuru imyaka hafi ibiri y'ubushyamirane muri etiyopiya yasize hafi icya kabiri cy'abaturage bo mu ntara ya tigreya batagira ibiribwa bikwiye mu gihe imiryango itanga imfashanyo itarimo kubasha kugera mu turere tw'ibyaro bitewe no kutagira lisansi ihagije byavuzwe n'ishami rya oni ryita ku biribwa pamu uyu munsi kuwa gatanu nubwo ibiribwa byongeye kujyanwa muri iyo ntara nyuma y'uko guverinoma itangaje ko ihagaritse imirwano mu kwezi kwa gatatu umubare w'abafite indwara zituruka ku mirire mibi wakomeje kuzamuka byitezwe ko bizarushaho kwiyongera bikazarushaho kuba nabi nk'uko pamu ibisesengura serivisi zijyanye n'amabanki n'itumanaho zarahagaritswe mu ntara ya tigereya ituwe n'abantu barenga miliyoni eshanu umunsi umwe nyuma y'uko ingabo z'igihugu n'izari zifatanyije nazo ziviriye muri iyo ntara hashize umwaka izo serivisi kugeza ubu ntizari zongera gutangwa pamu ivuga ko ibi bibangamira ubushobozi bw'abaturage bwo kugura ibiribwa hari amakuru avuga ko icya kabiri cy'abagore batwite cyangwa bonsa mu ntara ya tigereya na kimwe cya gatatu cy'abana bari munsi y'imyaka itanu bafite indwara zituruka ku mirire mibi inkurikizi zabyo ni igwingira ry'abana n'impfu zitwara ababyeyi inkuru ya joni murashobora kongera kuyisanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com umukuru w'ishami rya onu ryitaho impunzi ku isi rcr ariwe philipo grandi yatangaje ko uburyo ibihugu vyo ku mugabane wa buraya vyakiriye miliyoni n'imiliyoni y'abanya ukraine bariko bahunga vyerekanye ko kwakira ibitigiri binini vy'abasaba ubuhungiro ari ibintu bishoboka fidel niyongabo vyifashe gute Grandi avuga ko vyotegerezwa gukurikizwa mu kwakira abariko bahunga ibindi bihugu mu kiganiro yahaye itorokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press Philippe Grandi yavuze ko uburyo abanyaburaya babyifashemwo ku vyerekeye abanya-Ukraine barondera ubuhungiro bikwiye kuba akarorero ku bandi baba bariko basaba ubuhungiro biratandukanye bikomeye n'ukuntu ibihugu vy'iburaya mu myaka ya vuba byabyifashemwo mu kwankira abimukira baturutse muri afurika no mu buseruko bwo hagati bw'isi bariko basaba ubuhungiro bamwe mu bategetsi mu bihugu by'iburaya barondeye gutandukanya ikibazo c'abanya-ukraine n'izindi mpunzi ivyo grandi avuga ko ari ikumira rifatiye ku rukoba ntabona igituma uburyo ivyo bihugu vyakiye ibitigiri vyinshi cane vy'abanya-ukraine bitokoreshwa ku bandi bantu baje kurondera ubuhungiro iburaya Filippo Grandi ntiyibaza ko imigambi y'amareta y'Iburaya ubwayo ikumira bifatiye ku ibara ry'urukoba yamara yavuze ko ivyatangajwe na bamwe mu banyapolitike vy'uko abanya-Ukraine arizo mpunzi z'ukuri abandi atari bo vyerekana ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba Grandi aremera ko ico kibazo kitoroshe ko bamwe mu ariko batera bagana akarere k'Uburaya ari abimukira bahunga ibibazo bijanye n'ubutunzi mu bihugu baba baje baturukamwo yamara amenyesha ko uburyo bwiza bwo kwihweza ubuhungiro baba basaba buhari
murakoze bagenzi bacu ejo ni mukankusi na fidel niyo ngabo bahejeje kudushikiriza amwe mu makuru agezeho ijya nino ku isi ayo makuru aba agezeho ijya nino ku isi ku ijwi ry'amerika murayasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na twitter ni voa radiyo yacu mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari ikiziga c'umuririmbyi w'umunyarwanda burabyo ivan hazwi ku izina rya ivan buravan cashitse mu rwanda nyakwigendera buravan yaguye mu bitaro vyo mu buhindi aho yari amaze iminsi yivuriza indwara ya kanseri abaririmbyi batandukanye babandanya kugira ico bavuga kwa nyakwigendera buravan mugenzi wacu diodone cubahiro yaganiriye na clarisse karasira umuririmbyi w'umunyarwandakazi aba muri leta ya menaha muri amerika atangura amubaza uko yakiriye ino nkuru y'incamugongo inkuru y'itabaruka rya eva nayimenye ndumva hano hano twari nijoro nayimenye nijoro mbyutse umutware wanjye yari yayimenye imbere afata amatelefone arayahisha kugira ngo naze kujya kuri interineti nkabibona kuko azi ko ngira umutima woroshye ariko sinzi uko namuciye muri rumwe mfata telefone nkifungura mbona niyo makuru ahari nahise mba mbese nahise mbura icyo nkuramira nk'igiti numva birarenze nk'ukubiswe n'inkuba yego ni uko nguko nabimenye n'ubundi ihangane ihangane kuri wowe ivan borava yari muntu mbese tunyuremo muri make uko umuzi haba mu mwuga w'ubuhanzi cyangwa se mu buzima busanzwe iva reka mbere mu buzima busanzwe njye nawe twabonaniyemo twamenyaniyemo iva ni umuntu mwiza ntabwo ari bya bindi byo gushimiriza abantu iva ngewe yanyeretse umutima wo kwiyoroshya ndibuka bwa mbere duhura yari muri bibiri na cumi n'umunani nari umunyamakuru ahantu yari yaje gukorera interiviyu icyo gihe yari umutari ukomeye cyane yari mbese yari ku gasongero rwose azi ubwimbese cyane ari kumwe n'abantu bamwe na bamwe bazwi cyane bajya bagira ibintu bya porotokole nyinshi bityo gihe wabonaga rwose ibintu byo kwikumira kwigeza hirya y'abandi bantu atabirimo ndabyibuka duhagaze ahantu munsi y'igiti kiri ahantu kuri flash fm ahahagaze nanjye muhagaze turi kuririmba indirimbo ye yitwa marayika nyine turi kuganira nk'aho twari dusanzwe tuziranye kandi mpamusanze yaje muri interview icyo kintu cyatumye ndushaho kumukunda n'ubundi indirimbo ze narazikundaga buravani twagiye duhurira mu bintu by'umuziki hari igitaramo kindi twahuriyemo kuri sitade cyo kwibohora turaganira tukaganira ukabona ni umuntu ufite urugwiro hanyuma igihe duherukanira ni indirimbo twari turi gukorana umwaka ushize mbere y'uko mva mu rwanda hari indirimbo twahuriyemo turi abahanzi batandukanye yo gushishikariza abantu kurwanya kovide ndabyibuka turi muri studio wazatuganira niba ubona ari umuntu ufite urugwiro nta bintu byinshi byo kwikomeza cyangwa byo kwigunga njye nibuka inseko ye nibuka ibyishimo bye ntekereza ko ari umuntu watanze urumuri mu bantu rwose nibyo ngo abeza ntibarama none si ekarari ni iki abakunzi ubona bazakomeza kumwukiraho
barimo nanjye ndatekereza ko tuzakomeza kumwibukira ku byishimo yatanze abinyujije mu mpano ye kuko ni umuhanzi waririmbaga indirimbo nziza z'urukundo zitwigisha gukundana zitwigisha ku harimo indirimbo aheruka gusohora avuga ngo ngo negativity yawe ibintu kumva ni umuntu nyine ushaka ko abantu babaho babanye neza bishimiranye kandi mu buryo rwose butanduye ndatekereza tuzakomeza kumwibukira kuri ibyo ngewe cyane cyane ni urugwiro rwe inseko ye ni umuntu kandi rwose wakundaga abantu kuko twajyaga tubona ajya gusura abarwayi ni ukuri ngewe ndahamya na ngewe mu mutima wanjye ndahamya nashidikanya ko rwose yicaye kwa jambo
reka ngushimire cyane kuba uboneye ijwi rya amerika by'umwihariko gahunda yadusurukiye batuganiriza ku buzima bwa ivan buravan ugiye agikunzwe ugamburujwe yaragishimira irindiro ariko ndizera ntashidikanya ko imyasiro y'ijwi rye izakomeza kurangira mu mitima y'abamukundana urakoze cyane yego murakoze cyane namwe
reka dushimire mugenzi wacu diodone cubahiro kuri icyo kiganiro na clarisse karasira abatandukanye murashobora kubandanya muturungikira ubutumwa butandukanye bujanye n'urupfu rwa ivan buravan atagihindutse azoshingurwa kwa gatatu w'indwiza nk'uko twabitangarije namwe mu bamenyesha amakuru bakurikiranirana hagufi iby'umuziki mu gihugu cy'u rwanda mu kanya tumire amata y'amace tubandanya n'amakuru yacu urunani ruhurikiyemo abashingwamanza mu gihugu cy'u rwanda rwahagaritse by'agategekanyo abanyamategeko baba ba ijana bagirizwa kwitwara nabi mu kazi kabo abahagaritswe bahagaritswe mu kiringo kiri hagati y'ukwezi kumwe n'umwaka uku kwezi kumwe n'umwaka bazokumara badakora mu kiganiro cihariye muyize nkundabarashi atwara abashingwamanza mu rwanda yahaye ijwi rya amerika yasabye abandi banyamategeko bagenzi biwe kwitwararika akarangamutima k'umwuga kabo yabiganiriye na mugenzi wacu eric bagira ubusa iriya ni puratike isanzwe mu rugaga ni ukuvuga ngo abavoka iyo bagize ibibazo cyangwa se bakagira amakosa y'umwuga bakora icyo gihe banyuzwa muri komisiyo ishinzwe imyitwarire uwahamagara aba afite uburenganzira bwo kuzana n'umwunganira hanyuma komisiyo yarangiza igafata icyemezo ishingiye ku myiregurire y'uwo yumvise haba hari amakosa atandukanye abantu bashobora kuba bakurikiranyweho hari abavoka wenda bashobora kunanirwa kwishyura imisanzu y'urugaga icyo ni kimwe yego ikindi cya kabiri hari abajya bakora amakosa mu buryo bw'umwuga mbese abantu bakagirana amasezerano n'abantu ntibayubahirize ibyo byose rero nibyo komisiyo isuzuma nabo bagahabwa umwanya wo kubisobanura hanyuma komisiyo ikaza gufata icyemezo bitewe n'uburemere bw'ikosa umuntu aba yakoze hari abo dusanga nta makosa bafite abo ngabo tukaba twavuga yuko bagaragarizwa yuko ntayo bakoze kuko ntabwo twavuga ko ari ibyo kugirwa abere kubera ko biba atari ibyaha ariko hari usanzwe yakoze ikosa baramuhana icyemezo akakimenyeshwa ariko kubera ko aba bantu ari abantu baba bakorana n'abaturage bakanakorana n'inzego dusanzwe dukorana zirimo nk'inkiko n'izindi nzego ziba zigomba kubimenyeshwa hashingiwe ku ngingo y'ijana na mirongo irindwi y'amategeko ngengamikorere y'urugaga ndi kubona abahagaritswe mu gihe cy'amezi atandatu umuntu yavuga ko aribo benshi aba ngaba uburemere bw'amakosa baba bakoze buba bumeze gute
akenshi igihano umuntu wese abona giterwa n'ikosa aba yakoze ryihariye ariko ahanini akenshi abavoka nk'ubwo bari muri kategori ebyiri ariko igice kinini ni icy'abantu bananiwe kwishyura imisanzu y'urugaga abo rero iyo nyine bageze imbere ya komisiyo ntibabashe kubisobanura icyo gihe barahanwa kuko naryo ni ikosa ry'umwuga imisanzu y'urugaga yo yo iteye ite kugira ngo abadukurikiye babyumve neza mu rugaga rw'abavoka habamo umusanzu wishyurwa ku mwaka ungana n'ibihumbi magana arindwi mirongo itanu kuri bose ibihumbi magana arindwi ku bari mu kwimenyereza umwuga abari ku rutonde rw'abavoka bakuru bakishyura ibihumbi magana arindwi mirongo itanu so yishyurwa mu byiciro bibiri mu mpera z'umwaka baba basabwa kuba bishyuye ibihumbi magana ane byagera hagati mu mwaka ubwo ni kugera kuwa mirongo itatu n'imwe z'ukwa gatanu bakaba bishyuye ikindi gice cya kabiri uwo musanzu ubu ugizwe n'ibice bibiri kimwe kiba kirimo igice cy'amafaranga ashobora kuba agera hafi ku bihumbi magana atanu mirongo itanu agenerwa abavoka n'imiryango yabo kugira ngo babashe kwivuza urumva rero umuntu utishyuye umusanzu kugira ngo agume mu rugaga kandi aba yanahawe n'izo avantaje z'uko agomba gukomeza kwivuza rimwe na rimwe harabwa imibare bidakunda ari nayo mpamvu tubasaba tukaborohereza muri ubwo buryo bwo kugira ngo bishyure mu byiciro bibiri ariko iyo bidakunze uwo muntu nyine aba yarabimenyeshejwe umwaka wose ugitangira iyo bidakunze nyine uwo muntu biba ngombwa yuko komisiyo ishinzwe imyitwarire imukurikirana igihano kinini mwatanze ndabona kingana n'umwaka kuba umwaka adakora aho aho ho biba bimeze bite ashobora kwisanga n'ubundi muri ya misanzu cyangwa ni ikosa ryihariye hari ubwo umuntu komisiyo ishobora kumuhamagara rimwe na rimwe ugasanga ntiyitabye kandi baranamumenyesheje mu buryo bukurikije amategeko icyo gihe rero ibihano bye biriyongera hari n'ubwo bishoboka yuko uwo muntu ashobora kuba yaranakoze irindi kosa ry'umwuga ritari ikibazo cyo kwishyura imisanzu akunze kugaragara mu makosa y'umwuga ni ayahe harimo ikibazo rimwe na rimwe cyo kutubahiriza amasezerano hagati y'abavoka n'abo baba bayagiranye hakabamo n'icyo kibazo cy'uko abavoka rimwe na rimwe batubahiriza inshingano zo kwishyura imisanzu donko ni ibintu nk'ibyo muri rusange kutubahiriza amasezerano byumva ko ari ikintu kigari hari ubwo rimwe na rimwe abarega nabo baba batasobanukiwe neza n'ibyo abavoka baba bakagombye kuba babakorera ni ibyo muri rusange dukunda kubona ku buryo hari amakosa iyo bimeze gutya ashobora kuba yasunikira abayagwamo cyangwa abayahoramo kuba bakurwa mu mwuga burundu ibi bihano biri ku nzego zitandukanye umuntu arabanza akagawa akongera akihanangirizwa iyo ibyo bivuyeho aba ashobora guhagarikwa igihe runaka giteganijwe n'itegeko en fonction y'ikosa yakoze ariko iyo noneho binaniranye bikagaragara yuko umuntu ahora mu makosa mu buryo butandukanye icyo gihe hagera noneho ku gihano cya nyuma aricyo gishobora gutangwa aricyo cyo kwirukanwa burundu mu mwuga hari abashobora kubona uru rutonde rw'abanyamategeko mirongo icyenda na batandatu bakumva ko ari ibintu bidasanzwe bakumva ko hagiye kuba icyuho mu rwego rw'amategeko mu butabera bw'u rwanda mu kunganira abandi mu nkiko iki cyo muracyumva mute mwebwe ntabwo ari ibintu bidasanzwe kuko ni ibintu bikorwa ubundi buri mwaka sinzi impamvu wenda abanyamakuru aribwo bwa mbere babibonye ariko abavoka bo mu gihugu ni igihumbi na magana atanu so uwo mubare rero ntabwo wabuza yuko abantu babona ababunganira ugereranyije n'ababakeneye nta cyuho kizabamo mu banyamategeko muri rusange murababwira iki ku ngingo nk'iyi ngiyi y'imyitwarire icyo duhora tubasaba ni ukugira imyitwarire ikwiriye kandi iteganywa n'amategeko ngengamikorere bakitwararika bakabasha gukora ibyo baba basabwa mu buryo bukurikije amategeko kandi ku gihe ariko kandi tukanakangurira abantu bakorana nabo kujya bagirana nabo amasezerano nabo bakubahiriza ibyo abanyamategeko nabo baba bagiranye mu masezerano baba bakoranye kuko rimwe na rimwe nabwo hari ubwo tubona yuko hari abantu batubahiriza ibyo baba bagomba kubakorera Metre Moise Nkundabarashe umukuru w'urugaga rw'abanyamategeko bunganira abandi mu nkiko mu Rwanda turabashimiye ku kiganiro mwemereye radiyo ijwi rya Amerika murakoze
Erika bagira ubusa nawe we urakoze reka duce duha ikibanza mugenzi wacu Eugenie Mukankusi atwakirire Sakina Usengimana Sakina Usengimana ni umwigeme w'umunyarwandakazi yashinze sosiyete yitwa afurifudu iyo afurifudu ishora ibiribwa bitandukanye mu mahanga ibivana mu rwanda ejo ni mukankusi atangura abaza sakina usenga imana ibitandukanye mu bitegwa iyo sosiyete itwara mu mahanga kohereza imbuto n'imboga mu mahanga harimo urusenda avoka imiteja amatunda noneho kandi ikindi kintu ni uko dukorana n'abahinzi batandukanye mu gihugu dufite n'abakozi bari pamanenti iyo tuvuze mu mahanga mba ndi kuvuga i burayi harimo ibihugu wenda byo mu bwongereza nkavuga jamani nkavuga belgium n'ubufaransa ndetse tukanohereza no muri mido isi so muri make rero nibyo dukora tukaba noneho twatangiye no kureba uburyo twagura amasoko mu bintu bijyanye na east african ndetse no muri afurika muri rusange uravuga ko mugemura ibyo bihingwa mu mahanga mu burayi mu burasirazuba bwo hagati ariko muri amerika hose mwari mwahagera oya ntabwo turahagera iyo urebye kubera ko twebwe ducuruza imboga n'imbuto kandi bikiri bishyashya bikiri fureshi ntabwo tuba twabyumishije cyangwa wenda hari ikindi kintu turabikoraho tuvuga rero ko muri amerika naho mu gihe kizaza nabyo tuzaba turi kubitekerezaho kubera ko usanga nk'urugendo ruba ruri rurerure ugasanga bishobora kuba byagira byangiritse ariko ni ibintu turi gupanga nsaba rwose ubwo turabategereje n'amaboko yombi wari uvuze ibyo mugemura mu mahanga ariko se noneho mu rwanda se ho mubijyanamo mubanje guha abari mu gihugu cyangwa ubu ngubu isoko mufite n'iryo hanze ubu ngubu muri make dukora cyane cyane ku isoko ryo hanze ariko hari n'ibyo ducuruza mu rwanda ariko ibyinshi usanga ducuruza mu rwanda biracyari bike cyane kuko twabanje imbere na mbere kwibanda ku isoko ryo hanze kuko nk'urusenda usanga nk'umuco w'abanyarwanda gusenda tubirye cyane cyane nk'uko usanga nko mu bindi bihugu barugenda navuga mu bantu bo muri aziya ugasanga yenda nk'urwo rusenda ducuruza ari badaye cyangwa se hotepa hano hari ukundi kuntu tuba turumenyereye hari abamenyereye kamurari ugasanga rero nk'iryo soko hanze niho haba hari isoko rinini cyane ugasanga rero niho twahereye ariko no mu rwanda naho yaba ari avoka yaba ari amatunda nabyo ni ibintu dushaka guteganya gutangira nanone kubisapurayinga kubera ko munarebye nka kovide iba ibibuga by'indege barabihagaritse izo ni ukuvuga rero ko niyo nta gahunda umuntu yari afite yo kuba yatekereza gutangira gucuruza ntakwiriye kubitekereza kuko ntabwo gusa twakohereza hanze ahubwo no mu rwanda nawe tugomba gutangira kuhakorera ariko ubu ngubu uruhare runini cyane tubijyana hanze ibi biribwa cyangwa se ibi bihingwa ujyana hanze ni mwe mu byihingira mufite ababibagezaho bigenda gute tubikora mu buryo bubiri ariko uburyo bunini bwagutse ni ugukorana n'abahinzi kugira abahinzi tugenda dukorana batandukanye harimo n'amakoperative ndanavuga nka koperative y'i nyanza n'iyi gatsibo ni mu majyaruguru i musanze hari amakoperative dukorana cyane mu bintu by'amavoka za nyanza na gatsibo ni ku bintu by'urusenda so rero dukorana n'amakoperative cyane kubera nk'abantu nka efemi iyo ugitangira nta butaka bunini ufite ugomba kuba ukorana n'abahinzi bijyanye n'ubutaka ikindi kintu bifasha no kukuretinga imirimo imirimo ikaba myinshi abantu bagakora none ubuhinzi none bukaguka ariko tukagira nanone uruhare rwacu duhingaho ugasanga dufite ifamu nyanza tukagira n'ifamu igasiga ariko izo famu zacu ni ziba zikora n'ahantu abahinzi baza kurebera ibyo dukora nk'iyo umuhinzi aje akavuga ndashaka guhinga urusenda tuba twagenda tukamwereka urusenda biri hano ku buryo yanabyigira ese urusenda ntararubona nabikora gutya iyo uje ukabona aho tubikorera tunabikora neza nabigutera imbaraga kugira ngo nawe wagenda ukabikora ariko tujya tunyuzamo tukanakora n'ibintu by'amatereyiningi yenda haramutse hageze nk'inkunga tubona navuga nk'igihe tugenda ubona inkunga nko muri akara cyangwa se na yego ugatereyininga abahinzi ariko ibyo ntabwo ari ibintu biba bihoraho ariko nk'izo famu iyo zihari birafasha kugira ngo baze bazirebe so muri make rero gusubiza ikibazo cyawe ni ukuvuga ngo ku rusenda nka mirongo irindwi kuri mirongo inani ku ijana tubikura mu bahinzi n'amakoperative ariko kuri avoka ho ni ijana ku ijana kuko ntabwo turatangira kugira imirima yacu
abahinzi mubona babyitabira
cyane ariko uko iminsi igenda ishira bagenda banabyigira kuri bagenzi babo kuko nk'iyo ukoze amahugurwa ya mbere mukareba se urusenda rwa hari ukuntu nyine hagiye habaho ama egiserense agiye atandukanye wenda hakaba nk'igihe isoko ribura ubundi ryabonetse ariko uko iminsi igenda ishira natwe tugenda tumetiriza tukamenya se ni igihe cyiza cyo guhinga ese iyo uhinze niyo miti ukoresha ese iyo uhinze ni izihe mbuto ukoresha ibintu byose rero ni urugendo tuba turi kugendanamo n'abahinzi kandi uko iminsi igenda ishira ubona abantu bari kugenda babyitabira yaba ari abahinzi bari mu makoperative ari abahinzi ku giti cyabo kuko n'ibi biganiro tuba tugenda dukora n'abantu tugenda duhura usanga bahamagara ati nigute noneho iki gihe n'igare twahinga ese turahinga uruhe rusenda ese hehe n'urusenda wenda rwitwa bataye usanga ntabwo uko warukorera ntabwo biba bingana nk'uko wakorera ihabanero habanero ni urusenda ruba rutukura cyangwa se ari umuhondo ubwo rurarushya cyane kubera ko ushobora gusanga hazemo nk'ibisimba bisaba kurukurikirana cyane urwa badaye rwo ruba ruri nk'icyatsi ariko ugasanga ntabwo rugoranye cyane nk'ibyo bintu rero byose usanga abahinzi bagenda babimenyera banasobanukirwa uko bagomba kubikora n'iyi miti ese sidi ndazikora sidi n'imbuto zo gutera ibyo rero byose ubona ko hagenda haza impinduka ikomeye cyane uko bagenda banigisha bagenzi babo rero ugasanga ko ni intambwe ikomeye yego emerereye inyamasheke ruharambuga ni mu burengerazuba bw'u rwanda hari ikibazo nahise ngira cy'amatsiko iyo sosiyete icuruza ibintu byo kurya mu by'ukuri umuntu ashaka nk'ibyo bikomoka ku buhinzi umuntu uri mu cyaro hari uburyo bwashyirwaho umuntu uri mu cyaro uretse kuba yabigemura mu mahanga gusa ikindi ngira ngo muze kumumbariza arakumva mubaza abantu muri iki gihe abenshi batinya ubucuruzi bw'u rwanda akenshi dutinya ubucuruzi bitewe n'uko tubanga ibintu uburyo bigenda porosesizi bifata kugira ngo umuntu abe umucuruzi wemeye ese mu by'ukuri mu rugendo rwe nk'umuntu wihangiye umurimo kandi ugasohoka mu by'ukuri ni izihe nama yaduhereza nk'urubyiruko kugira ngo natwe tube twafate dutere intambwe mu bintu by'ubucuruzi nk'ibyo so ikibazo cya gatatu nsoza ndagira ngo muze kumumbariza mu by'ukuri ari imbogamizi abona ahura nazo ku buryo ari imbogamizi yaba yarigeze ahura nazo zateye kuba yahagarika nk'ubucuruzi bwe ariko akazihanduringa bigacamo
mubwire rero muri makeya ikintu cya mbere ni gutinyuka nyine nk'uko yarayivuze hari icya mbere cy'abantu baritinya hari ukwitinya ariko nanone hari no kuba udafite amakuru hari igihe utinya ikintu kuko utarakigera ngo nkumva rero amakuru ari ingenzi ikintu cya mbere ni ukujya gushaka amakuru hari umuntu ushobora kukubwira ese ngo kuwegisipotinga ni ibintu bikomeye cyane ariko se kuwegisipotinga ubundi ushobora no kuba utabijyanye hanze ubijyanye muri congo ushobora kuba ubijyanye muri kenya ahantu hagiye hatandukanye niyo nkavuga rero ko ikintu cya mbere ni ugushaka amakuru igikenewe ni ikihe noneho ugahera ku murongo nkurikije ibingibi bari kunsaba ngewe ibyo mfite ni ibingibi akaba ari byo utangiriraho noneho ikindi cya kabiri ugasanga wenda ni ubumenyi hari igihe abantu baba badafitemo ubumenyi butandukanye nk'urugero kuba nakora egisipoti y'imboga n'imbuto ntabwo bivuze ko ndi umwagoronome ushobora gushaka gukorana n'abagoronome hari amasosiyete menshi n'abagoronome baba barangije hari n'abandi baba bafite amakonsatanti kampani cyangwa se nk'abandi bagonome nk'urubyiruko baba ruri hamwe ugasanga nk'abavuye israheli hehe ugahura nabo bakaba banagufasha kuri ubwo bumenyi wowe utabashije kubufite rero njye ikintu navuga ni ukwitinyuka cyane ikintu cya mbere ni ugushaka amakuru noneho ibintu bijyanye n'imbogamizi umuntu agenda ahura nazo izo zo ntabwo zabura icya mbere n'iyo yenda ugiye nko kohereza ku isoko utari umenyereye nk'urugero wohereze nk'ibintu nko mu gihugu runaka ntabwo uzi ngo ese ubundi ibyo bintu cya mbere bagendera bakeneye ibintu bimeze gutya kuko hari n'igihe ushobora gusanga uvuga ngo ndacuruza urusenda ariko nk'urusenda hakaba urusenda rwitwa badayi umukiriya wawe akaba ashaka urusenda rutukuye cyangwa se urw'icyatsi akaba ashaka urusenda rushobora kuba rwera rureba hejuru wowe ukamushyira urwera rureba hasi ayo makuru yose ushaka kumva na mbere kumenya isoko nshaka gushyira ni irihe isoko nshaka gushyira rikeneye ibintu bimeze gute ese niba nohereza mu bwongereza ibintu by'ibiro bitatu muri jama niho ndohereza y'ibiro kuko niba ndi kohereza ibitoki by'injagi nkabyohereza mu bubirigi ninjya kohereza mu bwongereza hari ibindi bwoko bari bukeneye kimwe nk'amavoka hari amavoka yitwa hasi hari amavoka yitwa fuwese ibintu byose ni ubumenyi cya mbere nkabona ko usanga imbogamizi usanga hari ubumenyi buba buri bukeya ugasanga ko ukwiriye kugenda ubushaka so ibijyanye n'ubumenyi ngiye kunagendaga mbikora ni ukugerageza guhura n'abantu bafite ubumenyi mu byo mba nkeneye tuba twahuriza hamwe nkakomeza gushyira imbaraga ngiye mu byo ndi cyane ibyo ntazi cyane nkaba nashaka abandi babizi cyane tugakorana ikindi cya kabiri hari ibibazo bya fayinansi umuntu wese w'urubyiruko nta mafaranga adafite ahagije ariko ni ukugenda umuntu yegera ibigo by'imari akumva ko gute ntabwo bigenda nkorana nabyo ese niba hari amaporogaramu ahari nko muri bipiyesi ni gute najyayo hari igihe usanga hari amakuru menshi ari hanze ugasanga ntabwo ibintu bikora ariko igihe mbona byiza ni uko umuntu agerayo akabanza akabigerageza akareba kuko hari igihe werekeranye na mugenzi wawe akakubwira amakuru y'ikigo runaka kandi ntabwo ahakora nta n'ubwo yigeze ajyaho byose kuko hari ibintu yumvishe ahantu hagiye hatandukanye ibyo byiza rero ni uko ari urubyiruko ushaka amakuru ariko urashaka ku bantu kuko bayatanga kandi ku bantu bakora muri ibyo bintu w'umushiki wawe nyine yarize wumva ni nk'uko bavuga ati nize icungamari undi yiga biyoroji igiza nshatse kumenya ibya biyoroji ntabwo nzajya kuba icungamari nzagenda kuwa biyoroji
nuko rero dushimire mugenzi wacu ejo ni mukankusi hamwe na sakina usengimana ku kiganiro bagiranye cyose mushobora kugisanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu ukome no ngaha duce tuba turarangiriye amakuru n'ibiganiro tuba tubafitiye ariko tugende tuyibukije yuko ikiziga ca nyakwigendera ivan boravan camaze gushika mu rwanda azoshingurwa mu ndwiza tuzogenda turababwira buke uko uko iyo mihango izogenda tunabasigire kano karirimbo kiwe ni yesu tubihanganisha kubakunze indirimbo ziwe zose diane nahazo niwe mwari kumwe kuri mikoro yakoze na diyataha na enjeniyeri bari kumwe muhinga bw'ibyuma hedi rwayimani we yarahagarariye ibiganiro bya kano kanya turasubiye igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu ni yesu niko tubasigiye na karimbo kanyakwigendera ivan buravani
Oh my god, oh my god, thank you. Niyo ndirimbo murana ku mutima wavuze ko no mu gicucu cy'urupfu uzantsindira urwo rupfu I thank you Lord